radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burundi urugendo rw'urumuri rw'amahoro rutunganywa na leta buri mwaka rurakomeje uru rumuri rw'amahoro ntigwamyeho rwaje ruje guhumuriza imitima y'abantu uburundi uburundi bwari bwarafutanye abarundi twari twaratevye turibagira nuko turi abarundi twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa none ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa twabishize inyuma tubona ko turi abarundi turi abarereye uburundi buja perezida w'uburundi evariste ndayishimiye abanyapolitiki bamwe babona ko urwo rugendo ari uburyo bwo gusesagura umutungo w'igihugu inkuru irambuye ni mu kanya muri afurika miliyoni z'abantu baracyashakira ubuvuzi bw'indwara mu biterane by'amasengesho aho kujya kwivuza kwa muganga turareba uko byifashe muri nigeria ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
duhere mu rwanda aho urugereko rw'urukiko rukuru rufite icyicaro i musanze mu ntara y'amajyaruguru rugiye gukusanya ibimenyetso bishya mu rubanza rw'abagabo cumi n'umunani baregwa ibyaha by'icarubozo byabereye mu magereza inkuru irambuye eric bagira ubusa ibyo bimenyetso bishya umucamanza ashaka gukusanya bishingiye ku makuru abaregwa bamubwiye ko bakeneye kumuha batatanze ku rwego rwa mbere ku isonga umufungwa witwa emmanuel byinshi yavuze ko ayo makuru amakuru mashya ashaka kubanza kuyatanga mu bushinjacyaha mbere y'urubanza mu bujurire abanyamategeko bunganira abandi bareganwa ndetse n'ubushinjacyaha bakavuga ko ibyo yumva byazamufasha mu rubanza bitaba ngombwa ko yabibarizwa mu bushinjacyaha ahubwo ko yazabivuga mu iburanisha bakavuga ko igihe byinshi yaramuka agiye kubazwa mu bushinjacyaha byaba ngombwa ko n'abandi bareganwa umwe ku wundi yasaba kubazwa hari n'abandi bafungwa bagera muri batanu barimo habuba nkundineza basabye ko abatangabuhamya bashya bagaragara mu rubanza aba abatangabuhamya barimo ababashinja n'ababashinjura baba bagifunzwe cyangwa bararangije ibihano bamwe mu banyamategeko muri rubanza bagasanga kuba abo batangabuhamya bataragaragaye ku rwego rwa mbere bishobora gutanga undi murongo kuwo urukiko rwari rwarafashe mu rwego rw'ubujurire umucamanza akimara kumva izo mpaka yategetse ko abo bafungwa bashaka gutanga abatangabuhamya babanza kujya mu bwanditsi bw'urukiko bakabandikisha ku ntonde n'icyo bazaba baje kubafasha ukurikije uko iburanisha rya none ryagenze birashoboka ko igihe umucamanza yakwemera kwakira abo batangabuhamya bashya urubanza rwaba rusa n'urusubiye kuba rubisi ku bakurikiranaga iburanisha biganjemo n'abafungiwe hakekwa ko habereye ibyaha bakavuga ko byanze bikunze hari icyo biteze nk'impinduka mu cyemezo cy'uru rubanza ku rwego rw'ubujurire steven kabera w'imyaka mirongo itatu n'umunani y'amavuko yemeye guha radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro cyihariye uyu yahoze ari umupolisi nyuma aza gufungirwa muri gereza ya rubavu ku byaha bya ruswa yahamaze imyaka itandatu muri gereza yahawe inshingano zo kuneka abafungwa bagenzi be barengaga ibihumbi umunani tuvugana na kabera yatubwiye ko amaze ibyumweru bitatu asohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu saveri ngarambe wari uzwi nka mucayina yari mubyara w'uyu waduhaye ubuhamya mucayina ari mu bemezwa n'ubushinjacyaha ko yaguye muri gereza ya rubavu icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa rubavu cyagize abere bamwe mu bari abayobozi ba gereza kabera kavuga ko we na bagenzi be kitabanyuze ku cyemezo cya mbere uko twabyumvaga nayo nkiri muri gereza ntabwo twacyishimiye cyane cyane ko nk'umuntu wakoraga muri sekirite hari abantu bakatiwe bayoborwa nk'uko nanjye nayoborwaga hariya turi abafungwa twambaye umwenda w'icyaha ariko hari abantu baduha amabwiriza bari hanze y'igipangu bakoreshwa na rcs tukibaza ese ni gute umuntu waje gukora ibihano wahawe inshingano zo kukuyobora mu gipangu akatirwa tukibaza tuti se abo bantu bagizwe abere gute kandi aribo batangaga umurongo w'akazi kabera arajwe ishinga n'ubutabera buzatangwa muri uru rubanza kubwe nubwo atazi niba hazashyirwa ku rutonde rw'abatangabuhamya bashya muri uru rubanza yabwijwe rya amerika ko abaye umutangabuhamya yavuga ko amuri ku mutima ngewe nk'uwahakana niwe nabanza nkabaza kuko ibyinshi byakorwaga nabaga mpagararanye nabo hari benshi bakubitwaga mpahagaze hari benshi bishwe mpahagaze ariko kubera ko jyewe ntigeze nijandika muri ibyo bintu nabirebaga nk'umuntu ukora muri sekirite ariko numva umutima wanjye utanshira urubanza rwo kugira ngo mbashe kubikora nk'uko babikoraga bitewe na n'urwego rwanjye iyicarubozo ryakorewe muri gereza ya rubavu abantu bibyumva nk'ibinyoma ntibabyumve nk'ukuri ukuri kwarabaye kubabaza umuntu usanzwe ababajwe n'amategeko ari mu bihano ukamubabaza noneho ushingiye ku nyungu zawe ku giti cyawe uzitirira inyungu z'igihugu ntabwo nanone aba ari byo abaregwa bose uko ari cumi n'umunani barangajwe imbere na innocent kayumba ufatwa nka kizigenza w'itsinda ryose icyarimwe n'umucurabwenge w'ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza uyu wigeze kuyobora gereza ya rubavu mu kwezi kwa kane uyu mwaka urukiko rwisumbuye rwa rubavu rwamuhamije icyaha cyo gukubita no gukomeretsa byateye urupfu rwa nzeyimana jean marie vianney rumuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu no gutanga ihazabu ya miliyoni eshanu ku bayobozi bakuru basimbuye kayumba haribo efuremu gahungu na augustin uwayezu wari umwungirije urukiko rwari rwabagize abere ubushinjacyaha burajurira ni mu gihe hari abari abacungagereza bashinzwe ubutasi bahamijwe ibyaha barimo jean dodier bazigana inusa gapira bombi bari bakatiwe gufunga imyaka cumi n'itatu no gutanga ihazabu ya miliyoni eshatu umufungwa wari wakatiwe igihano kirusha ibindi kuremera ni emmanuel byinshi wahamijwe impfu z'abantu batandukanye barimo macdad lambert abudalatifu yari yahanishijwe gufunga imyaka makumyabiri n'itanu n'ihazabu ya miliyoni esheshatu urukiko rwanamuciye indishyi z'akababaro zingana na miliyoni zirindwi iki kiyongera ku myaka cumi n'ibiri yari yarakatiwe ku bindi byaha ubushinjacyaha bushinja bari abayobozi ba gereza n'abafungwa impfu z'abantu bagera muri barindwi muri uru rubanza kandi hagaragaramo abagera kuri bane baregera indishyi barimo emmanuel ndagijimana wahakuye ubumuga buri ku kigero cya mirongo inani ku ijana nk'uko byemejwe n'abaganga uyu wabaye imbarutso kugira ngo bimenyekane umucamanza yanzuye ko nta cyemeza ko yakubitiwe muri iyo gereza abavuga ko ku rwego rw'ubujurire biteze impinduka bakabishingira ku kwemeza ko umwe mu bahoze bayobora gereza ya rubavu wanagizwe umwere afitanye amasano ya hafi n'uwari perezida w'urukiko rwamubu baburanishije ubu wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru iburanisha rikazakomeza mu mpera z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha bagira urusa ijwi ry'amerika mu ruhengero mu majyaruguru y'u rwanda mu burundi urugendo rw'urumuri rw'amahoro rutunganywa na leta buri mwaka rurakomeje rugomba kuzenguruka mu ntara zose bamwe bavuga ko rubagirira akamaro mu bikorwa by'iterambere rusange ku rundi ruhande abanyapolitiki babona ko ari ugusesagura umutungo w'igihugu n'inkuru y'ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiyerive ndayishimiye
urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro rwatanguye ku wa cenda munyonyo uyu mwaka i buganda mu ntara ya cibitoke ku kibuga c'umupira w'amaguru urunani nk'uko epivode baranyikwa umuhanuzi w'umukuru w'igihugu ajejwe ubutumwa budasanzwe akanarongora abatembereza urumuri rw'amahoro arizo intwara rumuri yamenyesheje mu ntango za kuno kwezi k'urumuri rutegerezwa kuzunguruka uburundi bwose hisunzwe intunganyo nshasha y'intara ntwaro umukunzi w'ijwi rya amerika yashimye kumva uko rwakigwa n'abari aho ruca yaravuganye na bamwe mu banyagihugu bo mu ntara nshasha ya bujumbura na burunga n'iterambere dufite niyo demokarasi twaronse urabye abantu barwitabira baraza bagakora ibikorwa kuko nk'iryo shure urabona ko iyo bataza ngo bunganire nibwo yakozwe vuba uno munsi n'abanyagihugu baciye bitaba ari benshi urabona ko bagiye bakoze ibirasi bitari bikeya kunakunguka ku banyagihugu urabona ko ari ibintu biryoshe kandi bimeze neza uru rumuri ntirubonwa kumwe n'abanyamigambwe kasimu abdul arongoye umugambwe ipede zigama ibanga yabwiye umukunzi w'ijwi rya amerika ko hanyegejwemwo ibindi hagakoresha uburyo bwinshi butazana inyungu umugambwe ipede zigama ibanga kugeza uno munsi nta kintu tubona uwo mugirwa wo burazana mu gihugu kiretse mbere ahubwo ko twe dusanga harimwo gusesagura amatungo y'igihugu hamwe no mfatira ku civugo cy'uno mwaka biraboneka yuko ari imyiyamamazo igihe igikorwa atakasho kiba kizana mu gihugu nta kundi biba byokorwa keretse kubihagarika mu mugambwe iprona umukunzi w'ijwi rya amerika yavuganye na tasiye sibomana umunyepolitike amenyerewe nk'utavuga rumwe n'ubutegetsi ku by'urugendo rw'urumuri rw'amahoro agira ati gushika ubu ntituramenya neza icyo bari bagamije mu gushinga icyo kiringo kigenewe urumuri rw'amahoro si ikintu bashyizeho ngo kirafise intumbero muri kazoza bavuga bati tugomba gushika hariya urwo rumuri rutwara amahera kandi ndazi ko atari mato insiguro n'intumbero bisabwa n'abo banyepolitike ni byo umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye atanga yabisiguye mu birori byo gutanguza urwo rugendo rw'urumuri rw'amahoro ni igihe cyo kwibuka no kubona iyo tuja turibuka iyo twavuye uru rumuri rw'amahoro ntirwamyeho rwaje ruje guhumuriza imitima y'abantu uburundi bwari bwarafutanye abarundi twari twaratevye turibagira nuko turi abarundi twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa none ubuhutu n'ubututsi n'ubutwa twabishyize inyuma tubona ko turi abarundi turi abarereye uburundi buja uru rumuri rutwibutse neza ko amahoro twayarose duhavye ku babona ko ari akaryo ko gukora imyiyamamazo umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye avuga ko ahubwo ari akaryo ko gutera intambwe nshasha iraba muri kazoza ku banyagihugu abanyepolitike n'indongozi aho bukera tuzoja mu matora kugira ngo dutangure intambwe nshasha y'igihugu cacu ubu rero ni mukanure dutore indongozi mboneza atari indongozi zimwe zivuga ngo zarose ivyicaro indongozi mboneza ziboneshereza abarundi kuko indongozi nyayo iba ari indongozi ibona kure ibona icokogwa bazi gutunganya imigambi dukeneye ko indongozi zihinduka zumve yuko ubu nazo ari abenegihugu mu bandi batowe bakaba ba mbere mu bangana urugendo rw'urumuri rw'amahoro uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ni ugw'umwaka ugira cumi n'umunani rufise icivugo kigira giti barundi twitorera indongozi zizodushikana ku mbonakazoza y'uburundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu urumuri rw'amahoro rwatangujwe mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu umwaka umwe inyuma y'amatora y'ibihumbi bibiri na gatanu n'uwahoze arongoye uburundi petero nkuru nziza ni igikorwa gifatwa na leta y'uburundi nk'akaryo ko gutsimbataza amahoro no gusubiza hamwe biciye mu nkino n'ibikorwa rusangi amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko amafaranga akoreshwa mu rugendo rw'urumuri rw'amahoro rugitangura muri bibiri na gatandatu amwe yava mu biro by'umukuru w'igihugu ayandi agasabwa abagwizatunga n'amashyirahamwe atandukanye akorera mu gihugu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ayo makuru avuga ko intunganyo yahindutse kuko amafaranga akoreshwa ava mu biro by'umukuru w'igihugu urakoze Thierry venda yishimiye mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubushakashatsi bwerekanye ko kuba mu bikorwa by'amadini bishobora guteza imbere ubuzima n'imimerere myiza muri rusange ariko hari gukabya urugero muri afurika miliyoni z'abantu baracyashakira ubuvuzi bw'indwara mu biterane by'amasengesho aho kujya kwivuza kwa muganga ibi akenshi biteza impfu zashoboraga gukumirwa mu gihe indwara yamaze kurenga igaruriro ku bufasha bw'abaganga ariko impuguke zivuga ko uretse imyemerere ishingiye ku madini n'ikiguzi gihenze cy'ubuvuzi kiri mu mpamvu zituma ibiterane by'amasengesho birimo kwitabirwa cyane n'inkuru ya timote obiezuri abuja muri nigeria mugezwaho na claire mbabazi mu myaka itatu ishize imakurata joshua yabonye akabyimba kadasanzwe mu ibere rye ry'ibumoso akabyimba bidatinze katangiye kumurya no kuva mu maraso ataranajya kwisuzumisha kwa muganga yahise akeka ko ari kanseri ndetse avuga ko nyuma yo kujya mu banyamasengesho banyuranye ububabare bwaje guhagarara
nanze kujya kwa muganga nizera imana nahamagaye umwe mu banyamasengesho banjye ambwira ko nakoresha umunyu n'amazi y'akazuyazi mbikoresheje kugeza na n'ubu ntacyo nabaye icyo akora ibyo si ubwa mbere byari bibaye joshua amaze imyaka myinshi yishingikiriza ku biterane by'amasengesho ngo bimufashe gukemura ibibazo byinshi byo mu muryango birimo n'ingorane z'amikoro kandi kugeza n'ubu yizeye ko bizakiza umugabo w'ubuhumyi ubu bwatangiye mu myaka ibiri ishize areba ibikezi
usinyirwaye nizera ko imana izabikora igihe yo yagennye n'ikigera ikora igitangaza cyayo iyo igihe cyayo kigeze nigeria ifite imibare ijya kwegerana hagati y'abaturage bayo b'abasilamu n'abakristo umwaka ushize ikigo pew research center cy'i washington muri amerika cyashyize iki gihugu ku mwanya wa kabiri mu bihugu bifite abantu benshi basenga kurusha abandi ku isi aho kiza inyuma ya afghanistan icyakora inzobere mu by'ubuvuzi zigaragaza impungenge ko kuba abaturage babarirwa muri za miliyoni bayoboka gusinzira y'amasengesho ibibazo by'indwara baba bafite bitera ukuzahara n'impfu
uh, beliefs and practices are already deeply rooted.
imyemerere ishingiye ku idini yamaze gushinga imizi kandi akenshi abantu niyo baha umwanya gusumbya ubuvuzi bushingiye ku buhanga mu bya kiganga ni ikibazo gikomeye muri nigeria
mike michael umupasiteri ukorera i abuja avuga ko ubujiji n'ubukene ari byo nyirabayazana akongeraho ko amasengesho n'ubuvuzi bigomba kuzuzanya God's provision for your healing cuts across medicine also.
gahunda y'imana yo kugukiza iyinyuza no mu miti kandi ni imyumvire iboneye ukwiye kugira ntufate imiti nk'uburyo bwo kujya kure y'imana hari uko kuzuzanya ikibazo ni igihe ufata imiti ubwayo nk'aho yihagije mu kugukiza imana itabirimo imiti itangwa n'imana kubera ko imana niyo muhanga usumba abandi michael avuga ko nubwo hari iyo myumvire amatorero menshi harimo n'irye arimo kugerageza kumvikanisha ibi bintu neza I also know that a lot of churches are doing a lot, a lot of ministries are doing a lot to help nzi kandi ko amatorero menshi arimo gukora byinshi mu gufasha mu bukangurambaga yewe no mu gufasha guha abantu serivisi z'ubuvuzi ku buntu n'itorero ryacu tumaze kugera ku bantu benshi tubegereza serivisi z'ubuvuzi tubafasha kubona amadarubindi ku buntu dufasha mu gupima malariya n'izindi ndwara gatandatu ku ijana by'ingengo y'imari ya buri mwaka ya nigeria niko gashorwa mu bikorwa by'urwego rw'ubuvuzi ibi bituma amafaranga asabwa umuturage wivuza aba menshi cyane icyakora inzobere mu buvuzi zivuga ko mu gihe cyose inzego nyinshi z'amadini zitarashyiraho uburyo bwo guhuza n'imyemerere n'ubuvuzi n'inyigisho zitanga abantu nka joshua bisa nk'aho bazakomeza gutsimbarara ku byo bemera urakoze claire mbabazi abarwayi ba kanseri n'ababavuganira barasaba abayobozi mu gihugu cya zimbabwe gukora ku buryo ibigo bivura kanseri bigira ibikoresho bikenewe byo kwita ku barwayi mu buryo buboneye bamwe mu barwayi bavuga ko ibitaro bya leta bidafite imashini zikora zitanga ubuvuzi buzwi nka radioterapi inkuru yateguwe n'umunyamakuru ijwi ry'amerika konumbusima mvunga uri harare muragezwaho na eugene mukankushi funga munyeza uba mu murwa mukuru wa zimbabwe harare avuga ko yasanganywe kanseri y'ibere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi munyeza avuga ko ibitaro bya leta bya zimbabwe bitari bifite ibikoresho byo kumuvura no kumwitaho kandi ko ibitaro byigenga byari bihenze cyane yagiye kwivuza muri afurika y'epfo aho nyuma baje kumumenyesha ko yakize kanseri
iyo nari kuba ntafise amafaranga nari kuba naragiye nari kuba narapfuye kuko kwivuza birazimbye cyane ubwo rero kuba nararusimbutse ndabikesha ahanini kuba nariyumviye neza sinacika intege hamwe n'ubuvuzi nahawe
iyo mba ntafite amafaranga nari kuba naragiye nari kuba narapfuye kuko kwivuza birahenze ubwo rero kuba nararusimbutse mbikesha ahanini kuba naratekereje neza sinacika intege hamwe n'ubuvuzi nahawe raporo y'igihugu iheruka ku barwayi ba kanseri muri zimbabwe yasohotse mu kwezi kwa cumi ivuga ko abarwayi barenga ibihumbi birindwi bashya barwaye mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani no mu wa bibiri na cumi n'icyenda abarwayi igihumbi bapfuye bazize iyo ndwara eric cokunoga ari mu kigo cya zimbabwe gishinzwe indwara ya kanseri
nk'uko iyo raporo ibivuga ku bijyanye n'impfu zituruka kuri kanseri iza ku isonga ni kanseri y'inkondo y'umura bityo rero iyi kanseri y'inkondo y'umura yari imbere cyane ugereranyije n'izindi iyakurikiwe n'iya prostate n'iy'urwungano ngongozi hakurikiraho iy'amabere n'iy'umwijima
nk'uko iyo raporo ibivuga ku bijyanye n'impfu zaturutse kuri kanseri iza ku isonga ni kanseri y'inkondo y'umura bityo rero iyi kanseri y'inkondo y'umura yari imbere cyane ugereranyije n'izindi iyi yakurikiwe n'iya prostate n'iy'urwungano ngogozi hakurikiraho iy'amabere n'iy'umwijima umuryango udaharanira inyungu cancer association of zimbabwe uvuga ko ubwoko bwinshi bwa kanseri buvurwa bugakira gusa raporo yumvikanisha ko abarwayi batabona ubuvuzi kugeza kanseri imaze kubarenga
dukeneye kandi uburyo burambye bwo gushaka amafaranga amafaranga y'imbere mu gihugu ku buryo bufatika buzatuma gahunda zijyanye no kuvura kanseri zishyirwa mu bikorwa ku buryo busesuye nk'uko bikorwa kuri virusi itera sida no mu bikorwa bijyanye n'indwara ya sida ubwayo
ati dukeneye kandi uburyo burambye bwo gushaka amafaranga amafaranga y'imbere mu gihugu ku buryo bufatika buzatuma gahunda zijyanye no kuvura kanseri zishyirwa mu bikorwa ku buryo busesuye nk'uko bikorwa kuri virusi itera sida no mu bikorwa bijyanye n'indwara ya sida ubwayo munyeza avuga ko kwivuza kanseri mu bitaro byigenga bihenze kurusha gushakira ubuvuzi mu mahanga avuga ko abarwayi ba kanseri biba ngombwa ko bajya hanze y'igihugu iyo badafite amafaranga yo gushakira imiti mu bitaro byigenga ku badafite ubushobozi bwo kwivuza ahandi munyeza avuga ko amahirwe yo gukira aba ari make cyane
wibuke ko muri zimbabwe imashini zibiri gusa arizo zifashishwa mu kuvura kanseri ubu zose zikaba zarapfuye imwe iri bulawayo iyindi nayo iri harare
wibuke ko muri zimbabwe imashini ebyiri gusa zifashishwa mu kuvura kanseri ubu zombi zapfuye imwe iri burawayo indi iharare mu butumwa iherutse kugeza ku ijwi rya amerika mu minsi mike ishize minisiteri y'ubuzima ya zimbabwe yaragize iti ibigo bikora imashini zifashishwa mu kuvura kanseri muri zimbabwe birimo kuvugururwa mu minsi ya vuba cyane bizaba bikora minisitiri w'imari muri zimbabwe muthuri ncube umwaka ushize yashyizeho umusoro ku isukari hagamijwe gukusanya amafaranga yo kunoza serivisi ku barwayi ba kanseri kugeza ubu ayo mafaranga ntaragezwa muri serivisi zivura kanseri hagati aho munyeza avuga ko ateganya kujya mu buhinde gukoresha ibindi bizamini kugira ngo amenye neza ko nta kanseri ikimurangwamo urakoze ejeni mukankusi mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda amatara y'umutuku umuhondo n'icyatsi kibisi mu masanganiro y'imihanda ntaho utayasanga ku isi hose hashize imyaka ijana n'umwe umunyamerika garret morgan senior abiherewe icyemezo cy'umutungo bwite mu by'ubwenge toma kamirindi mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri garret morgan ari kumwe na murumuna we John Morgan mu modoka babonye impanuka mbi mu masangano y'imihanda indi modoka yagonze akamodoka kakururwaga n'amafarasi abari bakarimo barapfuye bene izi mpanuka zari zogeye cyane icyo gihe Garrett Morgan byamuteye kwibaza arataha atekereza ukuntu imodokari zajya zihanahana umwanya aho imihanda ihurira nibwo ahimbye icyapa cyahinduye burundu iby'umutekano mu mihanda kiriho imiriro itatu cyangwa se amatara atatu umutuku uvuga guhagarara umuhondo uvuga kwitonda no kugabanya umuvuduko icyatsi kibisi kivuga kugenda ku itariki ya makumyabiri na karindwi y'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda na makumyabiri na kabiri yashyikirije ibyangombwa urwego rutanga ibyemezo ku byavumbuwe united states patent office rwamuhaye icyemezo nimero us rimwe kane karindwi gatanu zeru kabiri kane a cy'umutungo we mu by'ubwenge ku itariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu bityo rero niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kuwubyaza umusaruro ikigo cy'igihugu gishinzwe imihanda migari cyane kandi miremire cyane federal highway administration mu cyongereza kivuga ko yarengeye ubuzima bw'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni muri iki gihe muri leta zunze ubumwe za amerika honyine hari ibyapa by'imiriro itatu iyobora imodokari bigera ku bihumbi magana atatu na makumyabiri muri uriya mwaka w'igihumbi magana cyenda na makumyabiri na gatatu garret morgan yagurishije umutungo we mu by'ubwenge na sosiyete yitwa general electric yazobereye mu by'amashanyarazi n'ingufu yamuhaye amadorari ibihumbi mirongo ine y'icyo gihe uyashyize mu gihe tugezemo arenga ibihumbi magana arindwi ariko yari anafite ibyemezo by'umutungo mu by'ubwenge no mu bindi bihugu by'amahanga by'umwihariko muri canada no mu bwongereza
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika garret morgan yari mu ntoki yavutse mu gihumbi magana umunani na mirongo irindwi na karindwi mu mujyi utuwe cyane cyane n'abirabura witwa paris wo muri leta ya Kentucky mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika ababyeyi be bombi sidney morgan na elizabeth reed bahoze ari abacakara bari barahawe ubwigenge n'abazungu ba nyirabo garret morgan yari uwa karindwi mu bandi bavandimwe be bose hamwe icumi bavukanye rero ari abana cumi n'umwe yize amashuri abanza yonyine gusa ariko yahoranaga amatsiko cyane yo kumenya kandi yari afite n'ubwenge kimeza ari nako yari azi gukorakora mu tuntu twinshi twose tw'ubukorikori byamuhaye guhora atekereza ku buryo ibintu bikora n'uburyo yabisubiza mu buryo igihe binaniwe gukora neza ni gutyo byamuviriyemo no kuvumbura ndetse no gucuruza mbere y'ibyapa by'imiriro cyangwa se ariya matara biyobora imodoka mu masangano y'imihanda garret morgan yari yarahimbye mu gihumbi magana cyenda na cumi na gatandatu masike ikingira cyane cyane bakizimyamwoto ibyuka bibi nk'imyotsi nayo yayiboneye icyemezo cy'umutungo bwite mu by'ubwenge abasirikare ba leta zunze ubumwe za amerika nabo barayikoresheje cyane mu ntambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda na cumi na kane kugera mu gihumbi magana cyenda na cumi n'umunani garret morgan yahimbye n'ibindi bintu byinshi byo gufata neza imisatsi akanabicuruza mu gihumbi magana cyenda na makumyabiri yashinze n'ikinyamakuru cyitwa cleveland call cyasohokaga rimwe mu cyumweru mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu n'umunani cyahinduye izina cyitwa Cleveland Call and Post ubu ni kimwe mu bitangazamakuru bikomeye mu gihugu Garret Morgan yari n'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura bityo mu gihumbi magana cyenda n'umunani yashinze ishyirahamwe ryitwa Cleveland Association of Colored Men ryaje kuba fondasiyo y'umuryango mugari witwa NAACP National Association for the Advancement of Colored People uharanira gutera imbere kw'abaturage b'ibara nk'uko abirabura bitwa wavutse mu mwaka wakurikiyeho w'igihumbi magana cyenda n'icyenda anawubera umwe mu bayobozi bo ku ikubitiro yahaga n'intwererano zitubutse cyane cyane amashuri makuru na za kaminuza z'abirabura garret morgan yitabye imana mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu yari afite imyaka mirongo inani n'itandatu yabyaye urakoze toma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi uwimye umuto aba yimye umukungu umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
abana n'abasaza turabazirikana